Hmm. ashley don cry uh, eh, maria don't cry come out o oh. say ashley they follow am dey drag position my people. He say now im make am they give am boba to boba becos ileife pipo don gather They thought say ashley na daughter of the soil say maria no go fit They treat ashley like that. olori ashley like that. say because you no fit treat am because ashley don't first know caviar is kabiyesi before olori mariam can't use money can't buy the seat na wetin They talk so my correct people, welcome to Boss corners tv today is your first time when they come and cross my channel May you not forget to subscribe and may you hit on the notification bell so that anytime wen i they bring videos they come una go dey see am so married only those when they go they come god will bless you now. And they talk about royal home and nigeria celebrity And they analyse shows too for my channel so make we gather sit down make we listen to this particular just when i carry come so wen e dey trend they go for the whole internet not be news again say ashley and kabiyesi and olori mariam say they get heavy kwanta yes o oh, my people, because you know say many people don't come and they don't mock ashley well well say ashley come be like dundee for the time wey union fifa do or olojo say ashley not come dey do the way when they do that time when queen army dey for You know, they hear me so so my correct people. Now mary i don tell dem say because you know, want make ashley do and am the way when e do queen naomi because na ashley na im make queen naomi do queen naomi go dey sit down wen e be say say even dey shock say e never even marry her e come go dey sit down now say ah show wetin concern na na you wan fight na you wan carry queen naomi fight na you wan fight him fight queen naomi don leave him fight for god to fight so na god na him dey fight for queen naomi because cow wey no get tail na god na him dey help am dey pursue fly exactly wetin god dey help queen naomi dey do so na im god dey do you know say wetin dey happen na na na na under one year repercussion e don dey come because many of dem forget dem say many are caught few are choosing na im be dis one see am my correct people, who say god don dey see am before before how you go wear high heel koi koi koi you go dey waka you go straight you go dey dance you go dey do dis thing the day wey ashley marry kabiyesi eh na so ashley dey lead down like say huh, ashley even go in papa grave my people, i no mock ashley i know. They laugh ashley i know. They verse for ashley i just dey do my gist you understand The gist when they e current for time say ah oni of ife don show ashley say if oni of is there with queen eh, Maria. say if ashley greet and say e no they answer am i say sure He reach like that. They say ah he reach o They say "He reach o my people." i say whoa that is very very bad That's not you know that kind one Not come good You not good at all why you go come go now? why you go come day with her? you go come no go come answer e greeting as e day with her. you no even answer e greeting i say that is too bad I say that is too bad, my people. Ha! The thing gon fear me. The thing gon make me shock. I gon say, ha! Now, wow, this life, eh, this life not get this thing, though, my people. You don't know this life. You e don't get how the thing is talking. Life not, you e don't balance. The life not balance. Hmm. you now, you go do your own you say they bend down dey look your yansh another person go bend down dey look your own na so god take create everything so my people, as i see the gist so now i say no not me not be only me go hear am i go still come go come touch and make all of una hear the gist when e dey happen right now between ashley and marian say no be small gbasgbo so say marian don take control total control even sef say when the ife people come say make e, dem break marian wings say the winds don't gree break o oh. ah <laughs> na even say this person they pretend say um this person they pretend o oh. what e be name hmm dem say this person they pretend uh, <clears throat> ask eh eh wetin runke dey pretend runke dey pretend say e like ashley e dey pretend oh me o meanwhile e no like am o oh, my pipo dem say meanwhile e no like am e just dey bad dey pretend you understand na make am go go dey de go dey because dem don tell dem say na two of una na im be ife two of una na im come for ife make una two the two of una dey do am dey go you understand make you no dey let. May you not let all those uh, when wen oni of go carry come for igbira e go come come They maltreat the the daughter if na say make i read them for now. i go read them for now. the daughter of the soil They say because if actually uh, and John dey with uh, eh, kabiyesi like this mariam uh, eh, kabiyesi don't first do this thing o dem say kabiyesi dey do that thing well well but the thing the fact remains that's when Mary and they talk say is he not like uh, Ashley Not true you know, like am my people Not true you know, like am because I don't very hear him before you understand say he not like Ashley say just he pretend you know say one day I don't very talk am for here so you know say if I dey talk Dotty say not lie Don't they say arabo arabo me I know they do arabo for waiting. I know here na and all dey do arabu na wetin i hear na all dey do arabo put if you see say i do i talk am you know say i hear am so if you see say i know i talk am put you know say i hear am my pipo na wetin i hear i no do any arabo na here i hear am as i hear am na i go come out i go come touch light am my pipo so na wetin i do be dat one so honestly e no take am e no e how will i say ashley is not finding it easy at all so mariam don that bomber to bumper wey mariam they follow and they do because of say only of Ife you understand they put her. ha man ashley above for you your old co-work co-wives co-wife Now im do you like this <laughs> you can't lawyer. <laughs> go. <laughs> as he comes in that like <laughs> like the baby he comes in that with the cloth when he wear one hand cloth ha see that one actually dey date Kabiyesi sha come wear cap come dress like queen actually where Mariam ah Mariam don't break him wings man. che che che my people, dem say no be na mary na only of ife give mary and di strength make e eh, dey do make mary am strong all those things wey e dey do dem say money talk bullshit dat time dem tell me say ashley is very rich ashley is very rich for okay where the rich is now rich where where <laughs> oh but now the marian is very rich marian is very rich see wetin ashley do now um no not be ashley mariam see wetin he do to ashley ashley is very rich ashley is rich see wetin mariam don do so life is like that. life no get duplicate so my correct people, as i see dis just now say no go sit down torchlight am together. na make me come dey help follow una dey torchlight am now say mariam eh, if eh, people don summon maryam say e go change o because na igbera she be say dem no go take am so see the way wey dem dey raise dis maryam but maryam dey give dem money na maryam hmm. marian is using money to buy everywhere so nothing na go fit do am maryam actually don that power actually don do that power before o say yes na me come for ife na me be second in command that thing na him dey pain dem for body. na I make mary dey tok am say wetin you do queen naomi you no go do am to ra na im make mary no take am easy mary dey huh? e dey fight ashley with everything dem both see ashley now because it's come hear say ashley dey fight make he take eh, yeye lower for im e hand say na dat tin e wan take the position yeye lower for her hand so na dat tin even though say mary herself no be yeye lower